welcomed the handsome comedian in IMSU. One of the handsome, one of the tallest, one of the cute. You say in not You say in not Ladies and gentlemen, I want to welcome comedian G We now say. want to know the magic. I don't want to sleep alone. Wanna hold you tight, look out for my eyes, but I'll be alright. I'm an actor. Don't get it. You must know. Say them move it. Yeah, move money now. How did All right. First of all, I want to start with the Lagosians in the building. Lagosians, are you in the building? Wow, then they here. Turn to somebody by your side. Look at the person eyeball to eyeball. Tell her neighbor. Look at another person. Say neighbor. Look up. Say neighbor. If you wear wig, not do All right, ladies and gentlemen, in case you're meeting me for the first time, I'm also meeting you for the first time. Ah, Lagosians. Omo, um, I love you to Get out. You know, say if you enter Lagos, one thing I miss about Lagos, na Agbero people. Turn to somebody by your side, tell them, oh Lord. my brother na only for lagos you go see where agbero dey load motor to become conductor go dey hungry you e dey sweet na yes like yanepade oso celespes oso so walele oso wetin dey pain me be say dem go dey sweat for face but dem go dey clean their neck yeah? Oh, osori yanepade oso. came to Owerri, the way that they load motor here, very boring. Abi are they right? Go into Junction, see the way that they load motor. Amakoya Kwakoma, along. Amakoya Kwakoma. Imagine, sir, they carry one Agbero from Lagos. Come on, Owerri. Even they sweet now. You were just all like, hello amakọyada ọlọ́run tó lọ wọlé. Hold on, DJ. Hold on, DJ. Hold on, DJ. Hold on, DJ. Who did this? Who did this? Who did it? Who? Hey, cameraman, hey! Remove your shadow. Hello, sir. Ogola. Neyozo. I put it to you. Listen, do it now. Roland DJ. Hello. If your money don't finish, ask your neighbor. Oh, do another one. Wow, this one go reach to carry a shower. Ayaweto. Oh. If you're a runs gear here, make some noise. Runs gears, una de creso. Oh. Chairman West Bremi money, listen to me. This joke is for you. You know, say, now for this over you go see runs gear. Her belly big pass a nyash. No, be no one dey tell me. Oh. You go see a shower asawo get be am no be say they get big belle na im dey vex me wetin dey vex me the belle go come fold fold fold e go come be like hip hip go come start from armpit if you come count am go be like hip hip hip. Ah, uh, Mr. Favor, I see you. Uh, if that's what you have, bring it. It's nothing. Oin Emero wine gets out. <laughs> Oh yeah. Now I want to start my performance now. All right, ladies and gentlemen. Now, for if you know you are a lady here, you are beautiful without makeup. Let me hear you say, "Duh." If you, you are sure you are a lady and you are beautiful without makeup, let me hear you say, "Oh my God." Oh my God. Eh? update listen to me o oh. you know say if you wan know woman wey fine it is not by makeup talk to somebody and say it is not by makeup if you wan know woman wey fine make she sneeze listen to me ya no matter how beautiful you are if you wan sneeze you go resemble imbecile and you know say e get some kind sneezing e no go gree come e no go gree go e go just hang. You go feed us there for public. Like, ah, Chiamaka, that day we're just going. Eh? Listen to me. You are a man here. You know get money. You define who man will go love you for who you are. Who the fuck are you? Eh? Hello? All the Ashawa, listen to me. Oh. They do runs there and you know say you get serious relationship men know they stress us shema you know say i don't carry ashawo before you don't carry woman woman come your room your house o oh, when you pay rent he come your room come they do video call with her boyfriend she come tell you shh now nothing wey konji no fit do ashawo don't tell you shh Don't send it for your own house shaman, you come dey tiptoe. and women all these girls when they say all the he wants from me is sex all he wants from me is sex hello apart from sex what else. na this woman dey confuse me Oh. You don't sleep with woman before, she can't look you. Update, you have gotten what you want now. So what are we now? My sister, we are nothing but a pencil. Thank you very much. My name is Comedian G. Uh, dey shake well you know say e no too fat well go quote him to do noodles wey dem soak. hold on hold on don't mind me you are fine you are fine you know why i dey beg am i no know who be her boyfriend maybe na the boyfriend dey in charge of beating na so i go yab otis girlfriend for port harcourt yesterday now. People just say, ah! The guy just say, ah boy, funny boy, a funny. When we come up for the whole joke, ah boy, they are me. Lappy also. As I just dey near the point, just tell me, ah boy, now every be the comedian for the whole abi. I say yes. When they have my baby, baby, oh yeah, now now we be comedian outside, you crack joking. Eh? Port Harcourt, Port Harcourt, the kids say they, they rob your bossy, una unajua they enjoy life. Una good for hell. Kuna siku hojo hojo. Kuna siku comedy akundi club juu kuna the happy the club for them. Kuna the trail oh. if you go not. As sabini siku masaisa una the shout. They not send your father. Oh. Una the shout. If the way we shout for Kano, you go there. Muna girls do spine. Good hearing girls, virgins. Oh no, I say virgin, this girl when they shall work for big. I the trainer, not before you deport where you go see girl. Girl, girl man give spiritual husband infection. spiritual husband come come eat. come dey find am big loss when the sharp dey help me dey scratch me no be small thing this guy just dey front say i must dey front even if heat wan kill me here i go dey look sabi news ah una clap for unasef una too much o mind dey round up you know dey see sabi news work wey i no like now na why i come e say man round up this way dey mad o. Oh carry me all the way from Abuja come here to do two minutes. Even when I dey, I know the two minutes man. I dey ten to come. I know say we went slim for down. This work na useless work o. Oh. To be comedian na risky work. Yes now. You know, say, as a graduate, I studied history and international studies. I graduated with strong to one. Emphasis, strong to one. You know, say, I go this stage, a crack joke. It happened yesterday for Port now. I did crack joke. Illiterate, the audience shout, it's not funny though. We give illiterate sense of humor. serious work o oh. you know the when i even start dey do comedy that time my father tell me say how come my best son be making jest of himself and people be laughing i tell am say calm down you go like this work see there's a kind of money you go give your parents You go change your position for family somebody say poverty is a bastard the first time dem pay me two million naira to perform for Asoro abuja for ten minutes i nearly perform four days. See, when the money enter my account out of happiness, I sent my father one million. When the alert hit him phone, he shocked. My father carry phone, call me. As I pick for two minutes, he don't talk. I can say, they talk now, they hear you. The first thing when my father talk now, my brother. brother. My brother. Now God will bless you. Now tell us, say no, now me, your son. He said, shut up. Now small begin to worry you. You don't know the way you do for me. Now only brother, we do one for brother. You think say my father was my mama? The first day I give my mother 500,000 cash, I just drive rich family. I give her 500,000. I say play around. As I give her the money cash, she hold am, she shock, she look the money, she look me. Then she call my real name. She say Ken. I say Ma. He say I've always known your father is not my real husband. Thank you very much, my answer. My name is Eric. Money dey mumu. What have been done school for Uniport, my brother, if you see hungry, see the way this boy neck dey come see that boy neck raise your hand raise your hand child poverty why poverty what has the children of israel done to you see woman being neck my brother na help am i will help that boy somebody say help him. Help him the lord that helped me will help you. I cannot get money, God will bless me to bless you. Uh-huh. The blessing that next week. Something huge. Uh-huh. <laughs> he said, He said, Love me. Love me. No, now. I don't know, follow small young. What did I want you to do? Itu semua kering kering kering kering. Abeg, make police now arrest me o. Oh. They go say why you dey follow your junior sister? I dey like something. one in there, one chop them. I say, eh? The one will shock me before I go village. My mother don't do MC. I shock my mama wear suit to the MC wedding. You know what's in behind them? No, not be MC Mama Sabinus. Now MC Chino Yerem. MC Chino Yerem. <laughs> Omo, he say what you do? What you do my hair? But I don't find like this wait wait i fine abi i no fine so what are we saying see eh you know say any boy see see see this girl wey dey wey dey drop motivational quote dey pick fifty naira na she o and now for facebook Oh, you can be great from where you are see am. Eh, fifty naira. <laughs> and if you don't say you you dey for this place ma give una one thing before i call in the next person if you don't say you dey for this place you no sabi book there's hope if you don't know sabi book make some noise wait and if you don't say you dey here no be book carry you come dis school Make some noise. so no book carry some people come here. What you carry you come to school? Book. What you carry you come? Book. Multitudes. He said, now nah, been to make it go school. See the way they shout, child. And they feel for a all. Before you go see human being, they shout like this. <laughs> The know how to dey survive. Nigerian government and entertainment, which one dey do well pass? Thank you. If we dey look at the government, we go dey vex o. Abi? But if you dey waka for road today, maybe you go another country, person say, you be Nigerian, you be Davido person. Shebi you go happy? But if you dey waka person say you look like Buhari, wetin go talk? Pray Holy Ghost fire! That is to tell you say entertainment dey make Nigeria wetin proud. So I go call on other entertainers abeg do me one favour lis ten to them laugh enjoy. Eh? Uh, abeg this one wey call his girlfriend dey tell me he love me no love you. If your boyfriend there, tell him I don't love you. Not for you. They say egg roll, we don't get egg, na puff puff. Not for you. Wish when they suck blood, na born again. Not See, I'm will just tell you one quick story. At the verse, I just noticed say, eh, one thing we go scatter this country na blue film. Now true now. just yesterday yesterday somebody go post blue film for our church whatsapp group i i dey go church oo you know say i love you too my darling you know say when they post something for whatsapp or group if everybody don't see the thing you e go show two blue mark as they post the blue film you e can't show two blue mark so even man of god they the whatsapp group o na him say him watch them so for that whatsapp group anytime they post something we talk the thing wey concern wetin dem post if they post mary picture everybody will begin comment oh the mother of christ the mother of the one who died for us as they post the blue thing, everywhere first quiet the next thing us usher come write fuck shit man we still call before we know we see pastor name is typing so everybody come dey wait and you know say for church if your name na michael dem go call you bro mike if your name na johnson dem go call you bro john the person wey post this blue vein im name na cosmos na e pastor type bro cos for the group now we come think say pastor say oh bro cos na everybody begin talk im own o. Oh, no. The one wey shock me pass now. when choir mistress say, ah, the girl doesn't even know how to do. I say, do it. Now leave this country, oh. They say, Bia Bia wey dey armpits, no say eyelashes, na senior boy. na true na because the one wey dey armpit, dem dey shave am. Na new new one they come out. Eyelashes na since we small. Na what for you? Oh God, it is you dey born pikin you don ever write exam for dis school you dey copy from who dey copy before just wave hand wave your hand you don notice say na who you dey copy from wey dey copy from another person na him go dey shout for you pass you say ooo oh, aboli make dey write everything wey i write now eh you know see say dis boy write adequately me i write adequate he go write ade thank you ndu we out. this Nigeria, church plenty up and down. So, so what I go do, I go sound like some pastors. If I sound like a pastor, you know, just mention the name of the... Which pastor they sound like this? What's come altar? With the head? Praise the Lord, children of God. Today is a very wonderful service. Somebody say hallelujah. Which church me that? Which church be that? Which church when the pastor they sound like this? Once you just enter altar, you go start. <clears throat> this war is the wall of God. This war will change your life. Which church be that? Which church be that? Then which church when the pastor they sound like this? This week is your week. And until you are blessed, heaven will know. The pastor don't get your time. Once you just enter the church with your testimony, say, man of God, I have a testimony. The pastor, they kidnap your testimony from you. so much about OPM than a testimony. I got OPM three weeks ago. I heard testimony and shock. Person famous and Man of God, I have a testimony. The sister come up. She enter altar. They say your name and your testimony. Now she start to. My name is Sister Maka. For the past four years, free to abide. If light come, what no they go. If I object, what no they go. Man of God say, why not? Say, Pastor, I came to OPM and they gave me OPM sticker as I play the sticker on my fridge whether light dey o light no dey o water dey block. omo when i hear testimony i say jesus god is here true true the second testimony humble me person just say man of god i have a striking testimony pastors no dey use ear hear striking they say come up she come say what is your testimony say man of god for the past two months my stuff Il m'a pour kerosene, bien sûr, dedans. Il m'a pour fouet, bien sûr, dedans. Il m'a pour design, bien sûr, dedans. Pastor said, What is the miracle? Say, man of God, I came to church last Sunday. They gave me the OPM sticker. As I place it on my stove, when I kerosene that he gave his only begotten son. Neither is smaller will you lap. That whosoever believeth in him. Say anybody where put my brand smaller day. Will not perish. You not go overboard. But have eternal life. You go say to Salama. Amen. Sabina's live in camp. Somebody shout power. I say shout power. she dey come my hostel dey dey knack her chisel. things. Just block out, delete out, remove out. Thank you very much. I am Zoe Abu, the Angry Pastor. Before I go, I must do this. This is my first time of coming to NDU. If you know you love Zoe Abu, let me hear you scream. No, say be virgin. Clap for yourself. say you be virgin clap for yourself then if you no be virgin dey proud still clap for yourself those wey no be virgin send account later <laughs> all country has are available omo um, if you get fine oo but my problem be say if you no say english na your problem leave am. I no say as ashore. The pre- <laughs> if you no say English, na your problem. Leave am. Yesterday for control, he say wetin die for hazard. But leave am overall. Bring things, no fear. <laughs> for control, for control, we wan enter taxi. Back seat don full. Front seat one girl wey dey go im to sit down. You know say normally taxi dey carry two for front the remaining space for front bag dey on top i ask the girl one simple question is this bag yours she say it's not my yours i say whose yours is it he say i don't know the yourses but if you girls no form reach port harcourt girls port harcourt girls are so if you never go anywhere before talk say you never go make man help you i ask one girl for uniport have you been to genesis he say i go there on a regular Have you been to Chicken Republic? He said yes. I said, ah. Have you been to Market Square? He said yes. I can say, have you been to Kilimanjaro? Now she look me. Uh-uh. That's why I make my hair. Kilimanjaro. Now as the girl say, have you been to a Chinese restaurant? The restaurant on the say now only Chinese food and they say. The girl say, Mdoka, are you looking down on me? I go to Chinese restaurant almost every day. Now I carry this girl, we enter motor go juvenic for GRA for Port Harcourt. I took her to a Chinese restaurant. As we dey enter from gate, she begin greet everybody. Just to make me believe say they come there on a study. As we just dey enter, now look the gate man. Ah uh ah, -uh, Chukwudi, you still work here? Even the gate man dey shock. Now the guy go up, waiter come meet me, Chinese waiter. Now the man give me menu, say make I place order for food. I tell the man, say, man, give the girl. Say the girl a regular customer. Then give the girl menu, menu. Now I say, my dear, order. Now she look the menu. Now she starts, um, um, give me number. Um, I said, my dear, what you order? She said, I need more light. Now on my phone light for the menu. She still hold on. Give me number. I said, my dear, what you order? She said, the light is not enough. Now we got disconnect four street lights on and for am. Now she said, give me number one and number five. When they bring wetin she order A cigar and lighter. I thought I said, my dear, go chop am idiot. But you got one church for Port Harcourt wey no use joke. Who know this church? Dr. Jesus in action. OPM. If your church cannot change you, I mean, which church where the pastor they sound like this? Once the pastor just enter altar, see the first one go talk. <clears throat> this word is the word of God, and this word will change your life. Which church be that? Which church be that? Then which church where the pastor they sound like this? Normally, before the pastor go come church, you go first go saloon, relax the hair, brush am, open one line. I said, just enter. Praise the Lord, church. Which church be that? Which church be that? That which church when the pastor they sound like this? This week is your week. And until you are blessed, heaven will not rest. Which church be that? Which church? Most of them are not PM. Normally for OPM, if you define church, we go listening to your testimony, beginning to end without complaint go pm that church get time i go pm two weeks ago i hear testimony i humble person just come man of god i have a testimony they say sister nkechi stand up she stood up what is your testimony now she start say pastor for the past two weeks fridge were i buy if wet come water no dey cold i on jam water no dey cold pastor say where's the testimony Say, man of God, I came to church last Sunday and they gave me the OPM sticker. As I placed the sticker on my fridge, whether light they light no or water the block. I heard testimony and said, Jesus, God is here. The second testimony now wound me. Person just shout, man of God, I have a striking testimony. Pastors then they use here, hear striking. They say, my dear, come, that one come. What is your testimony? Say, man of God, for the past two years, stove wey i dey use if i put kerosene beans no dey done i put diesel beans no dey done pastor say where is the testimony say man of god i came to church one month ago they gave me the opm sticker as i placed it on my stove whether kerosene dey o kerosene no dey o beans dey done omo um, when i hear testimony me wey dey owe my landlord now say man collect sticker place for door make the man forget rent I don't know say my landlord na pastor for another PM branch. Um, as I just put church sticker, now the man put church poster. As I put church poster, the man put church flyer. As I put church flyer, the man put church banner. As I put church banner, the man put church billboard. As I put church billboard, the man just change my house to open branch na me park. I said this and I dropped the microphone. When I talk say Imo State girls are very considerate and this are the lie. Na for Port Harcourt I carry girl from playhouse around four. We reach room she said no four play. I carry girl reach house girl wa pay forty thousand. Oga mature man dey we get thirty-five minutes I no hear any sound. I tell the girl say come you know they shout. The girl say you no pay for volume. Enjoy the rest of the show. Awesome. twenty thousand àtọ́là àtọ́là. Ama, who don't mess for aeroplane before? If they don mess for aeroplane, wave your hands. My people. You never enter before. Change your boyfriend. You dey stay for Tombia, dey date who dey stay Tombia kẹ̀kẹ́ tó kẹ̀kẹ́ kẹ̀kẹ́ tó kẹ̀kẹ́ kẹ̀kẹ́ to kẹ̀kẹ́. That somebody in Lagos, you will be flying. Huh? See this guy dey shout, you wey go collect your friend boyfriend thief. Thief. You hear dey say, hey! e don do person to go do you, you, your eye no good. Eh? Eh? Ọmọ ibi sí ni tẹ́wọ́ à ń mess for aeroplane ẹ̀. Eh? go happy. You know what I The woman waiting near me, no one allow me rest. We just set that plane. This woman just bring that Bible to start. My son, the young man, the baker. I said, oh God. Madam, this thing, the shake, wait to make we land. And that day I chop popo, and egusi. You know, say egusi, they. Eh? <laughs> You know that mess when we say, if it is smell, people eye go to tears go to pour. You know? That's <laughs> how I love one. You know, say mess, what a mess, where sound. You know the smell. You see those ones where they're silent. Those ones where they sound like this. Hear them. You see that small one? Fear them, oh? One hour. One hour. And you know, say for occasion, if person mess, now who no dress pass to the suspect? As you don't mess, Baba, what what, is the problem now? What is this? How, how? See your shoe now. See your shoe. See your shoe. Now you mess this mess. What it concerns you and yes. as I mess, that mess, eh? Do my when I preach, just close my mouth. So this is not the moment. Things are moving around here. What is happening? I call her Madam true. Things are moving around. Hmm. You know, say, who mess? I think the first time we say something is men. As I mess, I say, Jesus. Hmm. Hmm. Nani mess, Hmm. I can't come back. He get one last girl. Her first time to enter the flight. I just come back, first time. Why? Why, why, why? You know, so this Calabar guy, so we see first time to enter plane she go wan explain now she start wetin i do did i mess? what did i do now this brother tell me i mess, o na me like who mess eh aeroplane dey sweet o oh, if you mess but you know say aeroplane no good eh when you go piss you no come know where to press flush na that time you go know say person stupid <laughs> as you don piss finish wa wa wa all these boys wey be say dem beat finish small beats go sit dey on top dem go dey find way to comot am. you see that last piece no dey comot o you go dey there. dirty boys go carry the second hand dem fuya o fool ya. all these girls wey be say when your boyfriend climb me you go say give me, give me your hand. Let me start it. And I said, peace. Peace, peace. Yellow peace, yellow one. Okay, right about now, I want to call my friend. When I know that skit was at that time. Mbiama, mbiama, oda. Mbiama. Ah, Boki. And I invite them. Oh. I see the Yasa, they come by Yasa. He carry himself, come ahura ahura ngama make some noise for my friend all the way from abuja olasi dollars ole slim o hungry una give am food na na stingy o eh baba jẹ ẹ di guest na fine o. Oh? hide girls. So now y'all not they hide. Now go to this school. Make a make a find admission for you. Okay, see, tell me if I find admission, they give me admission. Tell me what you would do to somebody like me. What will you do? bá ń mú o no see money dey mú o. policeman arrest me o oh. they go say why they follow your junior sister And they like something. I'm omo ma give a one gist when i wait ma turn una dis thing when i start comedy eh. Chinoyerem. MC Chinoyerem. Omo, he said, what you do? What you do my hair? But I don't fine like this. Wait, wait. I fine, I be, I don't fine. So what are we saying? See, eh? you know, say, any boy, see, see, see this girl where they, where they drop motivational quotes the big 50 naira. Now see, and now for Facebook, oh, you can be great from where you are. See, 50 naira. <laughs> And if you not say you, you're there for this place, ma, I give that one thing before I call in the next person. If you not say you there for this place, you know Sabi book. There's hope. If you don't know some people, make some noise. Wait. And if you don't say you dey here, not be book carry you come this school, make some noise. so not be book carry some people come here. What you carry you come this school? Book. What you carry you come? Book. dey feel for am oo oh. before you go see human being dey shout like this <laughs> hunger make dem give am indomie mini me one mini me come come come hungry hungry go kill this boy one mini me agent mini me staff abeg man na five indomie for this boy this boy need chop na see small talk wey he talk from head for him head too. Yeah? Okay, I want to call on the next person. We go do am sharp, sharp. So make una do something for me here. Eh? As the next entertainer they perform, you know say we come enjoy show. Make a tell something. Nigeria no make Nigeria today peaceful and conducive for every one of us. Abi? But now, we the youth, they know how to take survive. Nigerian government and entertainment, which one dey do well pass? Thank you. If we dey look at the government, we go dey vex o. Abi? But if you dey waka for road today, maybe you go another country, person say, you be Nigerian, you be Davido person. Shebi you go happy? But if you dey waka, person say, He look like Buhari. What you go talk? Holy Ghost fire. That is to tell you say entertainment dey make Nigeria wetin proud. So I go call on other entertainers. Abeg, do me one favor. Listen to them, laugh, enjoy. Huh? Eh? Uh, abeg this one wey call his girlfriend and tell me he love me. I, I no love you. Your boyfriend there, you tell him, I know love you. You know they hard that they go ask you, who goes? I goes. Oh, yeah. <laughs> so Listen to me. Yes, sir. As a guy, you have been in this school for more than four years, three years. You can sleep with different girls, but yet no one don't get the love for you. And you they use them proud. They tell your friends, say, are they smart? Are they good withdraw? Or impotent kids.

They y'all they licky licky you anyhow. Hold it. Some boys use wrestle. Oh. Now you get carried over. Now you still the event get over. I know they want to see me fall, but I do not Listen to me. Yes, sir. Can I talk to engineering boys here? Yes, sir. You dey study electrical engineering, but na another boy dey wire your babe. Your babe no show love, but she dey carry your work give another guy. is not a function of where you cannot see but where you cannot enter no wonder no matter how room dark penis no where dey enter. can I talk to you? yes sir. guys guys you dey agree with me do you know that doggy style sex would have been sweeter ah which ladies have horn yes na to just pour the horn right on. Hold it! Can I talk here tonight? Yes, sir. I want to address some guys. Listen, uh-huh. your mates dey go class, but you prefer to go hotel room with lecturer. Listen to me, you cannot fok your way through school lecturer fit still fok you come still fok you up. Hold on, yes sir. Lis to me. To date virgin good o. But before you marry virgin, check if she get sense.

Nika. Are we here? Yes, sir. Should I journey? Can I talk to class rep tonight? Can I talk to class rep? Class rep, listen to me. The fact say yes for our class they call lecturer sugar daddy no me. say that they sleep with lecturer lecturer I fit they treat diabetes on a low. baby wetin sup o pump, it Ladies, should I drop update? Shout update, update! If you are here as a girl and you are dating a guy, the guy don't tell you say, babe, I don't like surprise visit. Before you come to my house, call me. Are you the thinker if the boy dey cheat on you? Oh, all the matter take dey? Tell me my G, even if he love, tell me sumo. Wahala. Eh? Ṣé? Can I go deeper? Yes, sir. Lis ten to me, student, lis ten to me. You fit still follow your friends do go do group reading no let you want fail. You know why? He said that you're a vessel. Can I go deeper? Yes, sir. If the screen guys ready, the screen guys, are you ready? Uh-huh. See, listen to me. Let me tell you this. Ah. How your body odor go dey more active than your caps login. you go enter room people no fit enter because your body hold on hold door. wetin be this one like this make you no be crazy many men dey kiss i still find my peace in one day. as a girl why your body count go dey more than your gp. My practice because almost everybody don use am. Are we here at all? Yes, sir. Lis ten to me, no be to say get time o, the get get your time. Let the foolish breathe. Are we here at all? Yes, sir. As a girl, your face fair, your leg black, and you dey say men are not sincere with you. You, are you sincere with your colour? Ladies and gentlemen, they call me Zoyagu the angry pastor. If you love Zoyagu, let me hear you scream. Thank you. road, they are wrong. And now when they beg me, Sabinus, you should have done it inside. You should have done it inside. We will beat